in Radio Escude America. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri mikro miri kumwe nanje fide niyo ngabo inyuma y'urupfu rwa kizito mihigo umwe mu baririmbyi bakomeye cyane b'u rwanda cecile kayirebwa yatangarije ijwi rya amerika ko ababajwe n'urupfu rwiwe kodisi rwose rero yewe ndababaye cyane kuko kuko ndababaye rwose ubwihebe butuma umwana w'umusore w'imyaka mirongo itatu n'umunani arangana na bucura bwanjye bwihebe butuma yibi ko yahuye niba yahuje umugozi niba yahuje uyo ni madamu cecile kayirebwa inkuru n'izindi tubafitiye turazigaruka ku mukanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu yamara imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidele tuyahere mu gisata cy'amagara y'abantu abategetsi b'ubushinwa batangaje kuri uyu munsi wa kabiri ibitigiri bemeza ko ari ibyo by'abantu bamaze kwandura umugera wa korona ari wo kovide cumi n'icyenda mu yindi mvugo bikaba birenga abantu ibihumbi mirongo irindwi na kimwe abamaze gupfa nabo barenga igihumbi n'amajana umunani abashika ibihumbi cumi na kimwe nabo ngo baramaze gukira ariko ibi bitigiri birashobora guhinduka umwanya n'umwanya umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko ivyo bitigiri vy'ubushinwa vyerekana ko umurindi w'abandura ugabanuka ariko ko ibi bikwiye gufatwa mu bwitonzi kuko bishobora guhinduka bivanye na bashasha bashobora kwandura OMS ishikiriza ko umugwi w'abahinga mvamakungu cumi na babiri baza bari mu Bushinwa kandi bariko barakorana na bagenzi babo b'Ubushinwa mu guhangana n'uyo mugera leta z'ubumwe za Amerika nayo yashikirije jo ku munsi wa mbere ko yatahukanye abanyagihugu bayo barenga amajana atatu n'imiryango yabo ya hafi bari barugaraniwe mu bwato bwitwa Diamond Princess mu gihugu cy'Ubuyapani kuko bakekwa ko banduye cumi na bane muri bo berekanye ibimenyetso ko banduye by'ukuri kandi abo bose amajana atatu bakazomara iyindi minsi cumi n'ine aho bazoba bari bonyene aho bashikijwe aha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida wa siriya bashar al assad ashikiriza ko igisagara ca alepo ari wo mutima w'ubutunzi bw'intara ya alepo nyene kigiye kongera gukomera kuruta uko camye ni nyuma y'aho inteko za siriya zicigaruriye cose mu minwe y'abarwanya leta ejo ku munsi wa mbere assad yashikirije ko igisirikare ciwe kitazohagarika intambara kiretse kigaruriye ibice byose by'igihugu biri mu minwe y'abayirwanya umukuru w'igisata cya onu kijejwe gutanga imfashanyo mark lokoke avuga ko izo ntambara mu buraruko bwa siriya harimo n'intara ya idiribe zimaze gukura mu ngo zabo abasivile bashika hafi miliyoni kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze abanyagihugu benshi baba ku murwa mukuru Juba bakiranye akamwemwe ivyashikirijwe ku munsi wa gatandatu na perezida wa Sudani y'umanuko Salva Kiir ko igihugu kigiye gucirwamwo amareta cumi mu gishingo ca mirongo itatu n'abiri kigize ubu perezida Kiir yari yaciye mu ico gihugu amareta mirongo itatu n'abiri mu gihe c'intambara y'abene gihugu yamaze imyaka itanu n'igice yatanguye kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Sudani y'ubumanuko David Shira asaba impande zegwa n'ibibazo by'igihugu gukorera hamwe mu gushira mu ngiro ivyo ngingo ya perezida no kumvikana ku mbibe z'ayo mareta
Washington ijwi rya Amerika igisirikare ca kamerune carahakanye ivyo cagirizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko cisha abanyagihugu mu ntara ivugwamwo icongereza abasivile barenga mirongo ibiri na babiri barimwo abana cumi na bane nibo bapfuye muco abasirikare bita isanganya ryabaye ku munsi wa gatanu nk'uko vyashikirijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni umuvugizi w'igisirikare koloneli sirile atomfakigwemo avuga ko amatohoza yerekanye ko abo bantu baturiwe n'umuriro wadutse utewe n'ibitoro igihe abasirikare ba leta bariko bararasana n'abavuga icongereza biyonkoye kuri leta igisasu cyatezwe n'umwiyahuzi cyaturitse ejo ku munsi wa mbere mu isinzi ry'abantu mu mpanuko bushira uburengero bwa pakisitani gihitana abantu bashika umunani abandi barenga mirongo ibiri barakomereka nta witira ico gitero cyabereye ahitwa kweta ku murwa mukuru w'intara ya baluchistani abajejwe umutekano bashika kuri batatu bari mu bapfuye nk'uko bishikirizwa n'igipolisi
Washington ijwi rya Amerika nayo muri Niger abakenyezi cumi na batanu hamwe n'abana batatu batanu barishwe ejo ku munsi wa mbere mu musunikano barwanira ibifungurwa mu mpanuko bushira ubuseruko bwa Niger nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi b'ako karere ivyo vyabereye mu kigo c'urwaruka kiri mu gisagara ca Difa ahari impunzi zirenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu hamwe n'abataye ingo zabo ako karere kari ku rubibe rwa nigeria na cade kamye karangwamwo ibitero by'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu frederic dokerke nawe yahoze ari perezida w'igihugu cya afurika y'epfo yasabye imbabazi ejo ku munsi wa mbere yongera asubira ku byo yari yaratangaje ko intwaro karyanisha miryango yahoze muri Afrika y'Epfo yari izwi ku izina rya apartheid itari icaha gikomeye cyane gikorerwa ikiremwa muntu ivyo Duclerc yabaye mu perezida wa nyuma ku ntwaro ya apartheid yabitangaje mu kiganiro yatanze mu ndwi iheze kuri televiziyo SABC yo muri Afrika y'Epfo ivyumviro vyiwe ku bijanye n'intwaro ya apartheid vyagumye ari ivyumviro bicanishamwo abanyagihugu
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza ubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye burundi aho ku munsi wa kabiri w'indwi irangiye wari umunsi ngarukamwaka isi yahariye gukangurira abantu indwara ya kanseri mu gihugu cy'u burundi iyo ndwara ntikiri agaseswa rumuri ku bantu amajana atatu na mirongo itanu n'umwe bapimwe mu gisagara cya bujumbura mu mwaka uheze hafi igice cyabo baratowe indwara ya kanseri inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu burundi muyishikirizwa n'umumenyeshamakuru desire imana ari kigali mu rwanda ikigo bujapath gikorera mu gisagara cya bujumbura gipima indwara ya kanseri cyerekana ko igitigiri cy'abantu bagendana indwara ya kanseri ari kinini mu bashika amajana atatu na mirongo itanu n'umwe cyapimiye mu mezi atandatu yo mu mwaka uheze ijana na mirongo itatu muri bo casanze bayigwaye muganga hari menshi jean marie akorera mu kigo bujapath arasigura igituma harimo kanseri kanseri twabonye ari nyinshi izo bita mu gifaransa colorectal hanyuma hagakurikira kanseri yo muri esitoma ivyo navyo kenshi ngerageje kuraba uko vyabaye mu bindi bihugu nibaza ko biva kuri ibyo dufungura indya zirimwo inyama nyinshi ibi bita mu gifaransa la viande rouge muganga abandanya avuga ko iyo ngwara ya kanseri abantu benshi baja kuyipimisha amazi yaramaze kurenga inkombe kukaba nkako bamwe mu banyagihugu bo muri karitiye ya kinama bayaze n'ijwi rya amerika mu ntango z'umwaka uheze bavuga ko atamakuru atomoye bafise kuri iyo ndwara uretse ayo bahanahana hagati yabo naje nturumva ni ukuri sinabikurikirana ni ku radiyo ni ukuri murana yumva gusa mugabo sinza kange nifata nari maze iminsi numva babivuga mugabo sinigeze ndabyitaho kugira ngo menye ico bivako ugana numva babivuga cyane cyane mu kibano nahora nkunda kuvyumva ko ikunda gufata abakenyezi nayo ku bagabo sinari bwavyumve jewe vyoba bishasha kuri jewe nshobora kwirinda izo nshinge batera canke ivyo binini bantu ivyo vyo kwikingira kuvyara ku rugero vyo batubwira ko bitera kanseri yo mu gitereko canke ibivyimba vyo mu nda aho ibintu bigoreye ni uko mu burundi abaganga bavuga ko ubuvuzi bwa kanseri bushoboka igihe umuntu agiye kwivuza atarumva umusonga ku muntu amaze kujya ku musego imiti nimworohera gushikira kuko ari ngombwa ko ayituma ko mu bindi bihugu muganga harimeshi jean marie wo mu kigo bujapath avuga ko n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu atanga ubu nyinshi ryashize muri icyo gisata cyo kuvura indwara ya kanseri ishyirahamwe mpuzamakungu ryiza amagara y'abantu ryakoreye ku ndwara zimwe zifata n'ingoga icyo bita maladi infectieuse mu gisata cy'amamaladi koronike indwara zimara igihe kinini nta kintu kinini cyakozwe nicyo gituma haba ibyo kuvura ibyo gupima iby'uko abantu baronka ibikwiye byose muri kanseri bikiri inyuma cyane rwose mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bavuga ko hari ibikorwa biriko birarangurwa kugira ubuvuzi bwa kanseri bushoboke mu gihugu bimwe muri ivyo harimwo gukarihiriza ubwenge abavuzi ivyo navyo mu ishyirahamwe ry'abaganga bagwanya kanseri mu gihugu bavuga ko ubukene bwabo butakiri bwinshi nyabuna bakavuga ko hari ikibazo c'ibikoresho mu buvuzi muganga jean bosco gira uko ishaka avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu makuru yatanze kuri imwe mu maradiyo akorera i bujumbura asigura ko byose biriko birategurwa n'ubwo adatanga ikiringo c'aho bizogira mu ngiro izo nyigisho murumva ko uko ziriko ziraba zogera kurangira n'ibikoresho bya nkenerwa bikenewe kugira nabyo nyine bizobe byabonetse kugira rero dushobore korohereza abo baba bafashwe n'iyo ndwara ntibarinde kuja kwivuza hanze bashobore kuvurirwa no ngaha mu gihugu naco gituma n'imiti mbere ikoreshwa kuri iyo ndwara anti kansere iyo miti yashyizwe ku rutonde rw'imiti nayo nyene ubu ikwiye kwinjizwa mu gihugu kugira tworohereze abasanzwe nayo nyene bashobora kuba bariko bafata iyo miti nabo baba bagiye kwivuriza hanze bakabashira kuri iyo miti bw'abashore no kuyironka ngaha mu gihugu indwara ya kanseri isanzwe iri mu buryo bwinshi kandi hakaba n'izifata abagabo gusa nka kanseri ya prostate ku bakenyezi nabo ahanini babangamirwa n'iyo mu ibere hamwe n'iy'ubwinjiriro bw'igitereko igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu oms citaho amagara y'abantu kivuga ko abakenyezi bahitanwa na kanseri baharugwa ku bihumbi majana abiri na mirongo irindwi na batanu buri mwaka muri abo mirongo umunani na batanu kw'ijana bava mu bihugu bitaratera imbere harimo n'uburundi ku wa kabiri w'indwi iheze mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya kanseri urongoye igisata wemes mu karere ka afurika muganga macidizo moweti yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko impfu ziyongereye ku bice cumi na bitatu ku ijana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda leta isaba umunyagihugu wese yoba afise amakuru ku bantu baba barigwije ko amatungo y'igihugu kwitunga urutoki mu ntumbero yo gufatira ayo matungo mu gihe iperereza rikibakorwako ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi mu gihe cyo gutangiza icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu rwego rw'ubucamanza umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga faustin nteziryayo yavuze ko muri uru rwego hakigaragara ruswa ituma abantu batera icyizere uru rwego uyu muyobozi yasobanuye ko ruswa ihangayikishije cyane cyane ariyo yise ruswa nini idakunze kugaragara ni kenshi mu maraporo anyuranye akorwa n'inzego zishinzwe kurwanya ruswa mu rwanda hagaragara abayobozi b'inzego z'ibanze banyereje imifuka ya sima abayobozi b'ibigo by'amashuri batwaye intebe nyamara nta na rimwe hagaragara umuyobozi wahombeje leta za miliyari zihora zigaruka muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta buri mwaka muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yasohotse umwaka ushize hagaragaye ko hari ibikorwa imishinga ndetse na gahunda zigenewe abaturage zikomeje kudindira kubera ruswa obadiya bira ugenzura imari ya leta agaragaza ko miliyari ijana na mirongo itatu n'esheshatu zatikiye mu gurwaho ruswa mu mwaka w'ingengo y'imari bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda birara avuga ko mirongo itatu na gatatu ku ijana by'ingengo y'imari muri uyu mwaka ushize ariyo mafaranga yakoreshejwe neza nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga uyu muyobozi agasobanura ko amasoko ya miliyari makumyabiri n'esheshatu yatawe na ba rwiyemezamirimo ikibazo kigarukwaho buri gihe ni ukwibaza umunsi hazagaragarira amazina mu butabera y'abakomeye batumye leta itakaza akayabo ka za miliyari buri mwaka nk'uko uyu muyobozi ugenzura imari ya leta bigaragaza umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga agereranya kurwanya ruswa nini no guhangana n'inyamaswa y'inkazi iba mu ishyamba ry'inzitane kurwanya ruswa nini ni nko kurwanya ikinyamaswa kinini cyane cy'inkazi iyo kinyamaswa kinini cyane cy'inkazi ntabwo gihigwa n'umuntu umwe umuhigi umwe ntabwo ashobora rwose kuba yagira icyo agikoraho niyo mpamvu rero mukomatanya imbaraga mwe zose buri muntu wese ubi bifitiye akamaro kandi kurwanya ruswa bifitiye akamaro buri muntu wese buri muturarwanda wese kubera yuko nk'uko twabivuze ruswa imunga ubukungu bw'igihugu ariko nanone ruswa ruswa imunga ubutegetsi bw'igihugu ku buryo rero tugomba kuyirwanya ku buryo bwimbitse urwego rw'ubushinjacyaha butangaza ko mu rwego rwo guhangana n'iyi ruswa bwafashe ingamba zo kujya bufatira imitungo y'abantu bigaragara ko bafite imitungo itagendanye n'ubushobozi bwabo umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye yasobanuye ingamba nshya bafatiye iki kibazo ingamba za mbere ni uko umuntu iyo tumukekaho ruswa ubu ngubu tuhita dushakisha n'imitungo ye mu gihe tugikora iperereza tukayifatira impamvu tuyifatira ni ukugira ngo tubanze tunamenye iyo mitungo anafite ihuye n'uburyo afite bwo kuba yagira iyo mitungo icya kabiri ni ukugira ngo mu gihe azahamwa n'icyaha iyo mitungo izifashishwe mu kwishyura uyu muyobozi yumvikanisha ko mu rwego rwo guhangana n'abantu bambutse imitungo yabo bakayijyana mu bindi bihugu ko ubushinjacyaha bw'u rwanda bwatangiye gukorana n'ibindi bihugu ngo hagaruzwe iyo mitungo iba yagiye kubitswa hanze ubu hari n'abatoroka ku buryo nko mu rwego rw'ubushinjacyaha hari impapuro mpuzamahanga tumaze kohereza hanze kugira ngo ibihugu abantu tuba twamenye bahunze baranyereje nk'umutungo wa leta cyangwa se harimo ruswa kugira ngo babe bafatwa noneho babatwoherereze ubwo ni mu rwego mpuzamahanga ikindi ni uko turi gushyiraho ingamba kugira ngo tujye dukurikirana dukorana n'ibindi bihugu kugira ngo nubwo umuntu aba yaba afite za konti hanze iyo tubashije kumenya ayo makuru tube twasaba ibihugu muri urwo rwego rwa koperasiyo interinasiyonari mu kurwanya ibyaha nabyo tujye dukorana nabo icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu nkiko cyatangiye kuri uyu wa mbere kizasozwa tariki ya cumi na kane z'uku kwezi kwa kabiri insanganyamatsiko yakiragira iti ruswa ni icyaha kitihanganirwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda kandi ubushikiranganji bujejwe umutekano w'imbere mu gihugu buvuga ko mu myaka mirongo ibiri irangiye hakiri ikibazo gikomeye c'umushahara w'intica ntikize ku bapolisi bato bato ubandanya kuba intandaro yo gutoroka akazi ubwo bushikiranganji buvuga ko ku mwaka hatoroka abari hagati y'amajana ane n'amajana atanu eric bagira ubusa dufite ibindi kuri iyi nkuru imbere y'abadepite bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu yasobanuye ko nyuma y'imyaka makumyabiri biboneka ko igipolisi cy'u rwanda cyateye imbere mu nzego zitandukanye zirimo n'ikoranabuhanga ibi ngo biri mu byatumye igipolisi cy'u rwanda kirushaho kugirirwa icyizere aho cyemerwa kujya mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye mu bikorwa byo kugarura amahoro hirya no hino ku isi kuva mu bihumbi bibiri na gatanu kirabarura abasaga ibihumbi bitanu bamaze koherezwa muri ubwo butumwa ku rundi ruhande ibibazo nanone biracyahari cyane ku bapolisi bato ibyo ahanini birashingira ku mushahara w'intica ntikize ku mupolisi muto mu rwanda minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu yabwiye abadepite ko umushahara w'umupolisi muto ugera kuri konte uri hagati y'amafaranga ibihumbi makumyabiri na birindwi n'ibihumbi mirongo itatu ku kwezi ibi ngo biba intandaro ya bamwe mu bapolisi batoroka bakajya gushakira ubuzima ahandi ubundi bamwe bagafatirwa mu bikorwa bya ruswa nk'uko bisobanurwa na cp vincent sano ushinzwe iby'imari mu gipolisi cy'u rwanda ikibazo cya disashoni abapolisi hagati ya magana ane mirongo itanu magana atanu baratoroka iyo dukoze ubushakashatsi igituma batoroka akenshi na kenshi batubwira ko ari imibereho babihuza n'imishahara bahembwa umupolisi muto ahembwa take home ahembwa ibihumbi bitarenze mirongo itatu makumyabiri na birindwi iyo babigereranyije rero n'imibereho yo hanze iyo abonye opotunite yaho ajya gutwara imodoka muzi ko umushoferi ngira ngo ahembwa muri structure za leta umushoferi ahembwa ibihumbi ijana ngira ngo na makumyabiri baratoroka dufite rero iyo challenge y'uko baba bamaze kwigishwa baba bamaze gutangwaho budget imibare itangwa na polisi ivuga ko kubera impamvu zirimo imibereho mibi y'abapolisi bato buri mwaka hirukanwa abapolisi bari hagati ya mirongo inani n'ijana kubera ibibazo bya ruswa ibyegeranyo bitandukanye by'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane transparency international rwanda ntibisiba gushyira igipolisi cy'u rwanda mu myanya y'imbere mu nzego zirangwamo kabitugu kwaha iyo havuzwe umubare w'amafaranga ufatwa nk'umushahara w'umupolisi mutacyura mu rugo bishobora gutera ukwibaza byinshi ugereranije n'ibiciro bidasiba kuzamuka ku masoko y'u Rwanda umunsi ku wundi hatirengagijwe ko ubutegetsi bwabashyiriyeho ihahiro ryihariye umukuru w'igipolisi CGP Dani Munyuza nawe yemera ko agashahara k'intica ntikize ku bapolisi bato gashobora kuba intandaro yo gutoroka akazi ariko nanone akongeraho ko n'imyumvire yabo yita ko iri hasi cyane yabigiramo uruhare ni amafaranga makeya ariko ibi nabyo bigenda biba diresiti ko umutungo w'igihugu ugenda wiyongera cyane cyane ikibazo cy'umushahara kirahari ariko hari n'ikibazo cy'imyumvire nk'aba batoroka iyo dukoze research kuki impamvu batoroka n'ubuzima babayeho iyo bageze hanze mirongo icyenda ku ijana bifuza kugaruka biri tureti iyo wirukanwe baba birukanwe wakora deep analysis ugasanga hari ikibazo cy'imyumvire iri hasi cyane iyo iri muri polisi leta irakwambika iragucumbikira iragutunga ubona rca reshoni kashi allowance buri kwezi makumyabiri na bitanu harimo n'izindi benefit ibindi bibazo bikibangamiye minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu byasobanuwe harimo ikibazo cy'umubare muto w'abapolisi minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu irabarura abapolisi bakabakaba ibihumbi cumi na bitandatu mu gihugu hose na sitasiyo za polisi magana abiri na cumi n'eshanu mu gihugu hose ibyifuzo ni ukwinjiza byibura ibihumbi bitatu by'abapolisi bashya buri mwaka ariko nanone bikumvikana ko bikigoye kuko mu myaka icumi ishize batigeze binjiza byibura abapolisi ibihumbi bibiri buri mwaka kugira ngo tuzibe kiriya cyuho cy'umubare muto w'abapolisi ndetse binajyanye no kuba twakora deployment mu mirenge hose no gutanga umutekano ku banyarwanda bose ndetse n'abatugana turateganya kwinjiza abapolisi byibuze ibihumbi bitatu buri mwaka ibi ariko bijyanye na bije bije tubona mu myaka irangiye nk'icumi ntabwo itwemera kuba twarenza igihumbi na magana atanu ikindi mu ngamba zindi dufite ni ukubaka sitasiyo magana atatu mirongo icyenda n'umunani zifite kondishoni za ditesheni zigira muzabona ko ari hato muzabona ko hatarimo kondisiyo nziza kurwana nabyo minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu kandi ivuga ko mu gihe itarongera umubare w'amasitasiyo ya polisi mu gihugu muri magana abiri na cumi n'eshanu zihari ijana mirongo ine na zirindwi zose abazibayemo badafite iby'ibanze byuzuye ibyo ni nk'ubwiyuhagiriro aho batunganyiriza amafunguro hasukuye n'ibindi mu gukemura ibyo igipolisi kigateganya ko byatwara byibura akayabo gasaga miliyari mirongo inani z'amafaranga nyuma yo kugaragarizwa isura y'imikorere y'igipolisi n'ibyo yagezeho komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu mutwe w'abadepite yizeje ko izakomeza kubakorera ubuvugizi mu bibazo turabizi ko guverinoma yose izizi challenges ariko ubwo natwe twavuga ko turi ku ruhande rwanyu kuko tubibona turabibona natwe tuzakora uko dushoboye dukora ubuvugizi kabije kajye kazamuka amikoro y'igihugu ni makeya turabizi ariko natwe tuzakora uko dushoboye kugira ngo ibi bintu igihe twiyemeje ngo polisi igomba kujyaho kandi polisi iri modani igomba no kugira modani ekwipumenti ariko nyine ni ibintu bigenda biza buhoro buhoro buhoro mu bapolisi bakabaka ibihumbi cumi na bitandatu bari hirya no hino mu gihugu ibihumbi bitandatu bonyine nibo bacumbikirwa imibare iboneka igaragaza ko byibura umupolisi umwe agomba kurinda umutekano w'abaturage magana arindwi mirongo inani na babiri mu gihe mu bipimo mpuzamahanga umupolisi umwe yagombye kurindira umutekano abaturage basaga magana ane na makumyabiri eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu mpera z'indwi irangiye brise mu bubirigi habereye inama mpuzamakungu yiga ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda cyane cyane izo muri malawi no muri repubulika ya demokarasi ya kongo ijwi rya amerika ryavuganye na michel niyibizi umwe mu bagize ubuyobozi bwa komite ijejwe gukurikirana ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda yatanguye abwira mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uko ikibazo c'impunzi zo muri Malawi cifashe mu nama twabanje gushimira leta ya Malawi yakira impunzi ikazicumbikira ku buryo kugeza amagingo ya uretse ibibazo bijya zigera nabyo bibabaje ariko leta ya Malawi yagerageje kuzitaho ndetse nagira ngo nibutse ko umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe impunzi igihe cy'umunsi w'impunzi ku isi hose yasanze impunzi mu nkambi arazihumuriza azibwira ko nubwo habaye ibyo bita kuri de sitasiyo ni ukuvuga kwambura ubuhunzi impunzi z'abanyarwanda ko zizacurwa ku ngufu kandi ko zizataha ku bushake igihe zibona ko ibibuza gutaha byavuyeho ubwo rero twashimiye nyine leta ya malawi tunayisaba ko yakomeza kubungabunga umutekano w'impunzi z'abanyarwanda kandi tunavuga ko tugiye kubandikira twongera gutsindagira impamvu impunzi zidataha kandi ngira ngo icyo kibazo kirazwi ariko tukagomba kugitsindagira reka noneho turebe impunzi zo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zo mwazivuze iki zizataha ryari zizataha zite ikibazo kifashe gute icya mbere na mbere ni uko impunzi zo muri kongo bazita ko ari abicanyi ndetse nubwo uretse ko batari impunzi zo muri kongo bita iryo zina bazita ko ari abicanyi ko ari abajenosideri ikindi cya kabiri muzi ko iyo abantu batashye bavuga ngo ngo hari ngo abarwanyi ngo n'ababo ntabwo rero bemera ko muri kongo hari impunzi kandi hari impunzi zigeze ku bihumbi magana abiri na mirongo itanu na bine zabaruwe na hcr ndetse bigashobora kuba zirenga birenga kuko impunzi zose zitabaruwe ariko ejo bundi twarazibonye izatashye tubona abana tubona abagore tubona baba bakirwa tubona bashyirwa mu mashuri ibyo ngibyo mwebwe ntabwo mubibona ibyo twabonye venise kuri ziriya mpunzi zatashye ni uko zatashywe ku ngufu ziboshywe ikindi ni uko abategetsi bamwe mu bayobozi bo mu rwanda bemeje ko zaciwe ku ngufu nta bantu batashye ku bushake ahubwo batashye ku ngufu ndetse bamwe bahasize ubuzima ku impunzi z'abanyarwanda wari uvuze yuko bazikuriyeho ubuhunzi ziri mu bihugu bimwe na bimwe iyo muganira n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ribabwira yuko rizakora iki kugira ngo izo mpunzi zishobore gukomeza kwitabwaho ndagira ngo nibutse ko twakoranye inama geneve mu busuwisi hamwe na hcr ndetse n'ibihugu byinshi bicumbikiye impunzi twese twemeranya ko impunzi zitazacurwa ku ngufu ariko kandi ko ko izaba zikomeje zikeneye ubufashwa cyane cyane mu kwivuza no mu mashuri y'abana ko hcr izaba hafi ko itazigera ibahatira gutaha ku ngufu ariko ko yasinyanye amasezerano na leta ko impunzi zo kuva muri mirongo itanu n'icyenda kugeza muri mirongo icyenda n'umunani ko zikuriweho ubuhunzi ariko rero nubwo byabaye akaba ari nko mu rwego rwa politiki ariko ibihugu bicumbikiye izo mpunzi muri rusange nta na gihugu na kimwe cyahatiye impunzi gutaha ndetse na hcr mu nama bakoranye n'izo mpunzi ari mu bihugu biriya natwe babuze ko izo mpunzi ntawe uzacurwa ku ngufu ko igihe bizajya bagenda ku bushake igihe babonye inzitizi zivuye mu nzira ibice n'ibizi ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane venisite michel niyibizi yavugana na venisite nshimiyimana akaba yongeye ko ibyapfunditswe muri iyo nama mpuzamakungu byerekanye n'uko ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda cyotoregwa inyishu izoshikirizwa ibihugu byazakiriye mbere na leta y'u rwanda inshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.